muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku maradiyo yanyu muradukurikira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero nimujya no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi tatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook voa radiyo yacu naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu na nimero ya whatsapp kandi ndibwira ko mwayifashe rwose muri iki gihe cyose muyifite ni uguteranyaho rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ndabashuhuje cyane rero muraho mwiriwe mumeze neza ni tomasi kamirindi kuri mikoro
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika rero murisanga uyu munsi nko kubera ko umwaka ugiye kurangira ushigaje se iminsi ingahe harya itatu gusa hanyuma rero n'undi ukaba uratangiye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mureke mwese mwisanzure mu- mubwire abanyu ubutumwa bw'amahoro mubasuhuze Ne- mwese muri ata- abatumirwa uyu munsi nta muntu w'umwihariko nta nsanganyamatsiko y'umwihariko ihari uyu munsi urubuga ni urwanyu mwifurize rero abanyu umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ariko mbere na mbere mureke mbanze mbashimire cyane rwose mwatubaye hafi mutubera inshuti nyakuri nk'uko mwabikoze imyaka yashize no muri uyu mwaka rero w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi mwatubereye imfura mwatubereye inshuti pe mureke kandi nshimire byimazeyo abahinga abahanga abanyapolitiki abaharanira uburenganzira bwa muntu mbese mu magambo make abantu bose batubereye abatumire abantu bose batubereye abatumirwa mwaduhaye umwanya wanyu mwaduhaye ubwenge bwanyu mwatubereye inshuti mbese iyi radiyo namwe mwayigize iyanyu murakarama rwose ntabwo twabona amagambo yo kubashimira imana ibahora imbere noneho rero dukomeze kubifuriza ababo ibyiza turi kumwe na felix felix we
sabwe urakomeye
yego turaho umwaka mushya muhire
ba twese ye umwanya ni uwawe rero
ndagomba nipfurize umwaka mushasha Mm,
abarundi bose baba bari ngaha mu burundi canke abari, abari hanze bagoreweyo mhm.
ubutumwa nobaha ni uko bokwihangana hama nkaba- nkabasabira imigisha n'imihezaguro y'imana kugira ngo tuzosubire kubonana muri demire diziwiti murakoze 2018 ntabwo wabivuga mu kirundi
Eh, ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
ye ikirundi se kukizi ko ari rwo rurimi rwawe urwangira iki Eh,
eh?
eh, yari niheze rwari runyereye gatonya Eh, yego no kwerekana nyine ko wize nabyo ni byiza cyane ariko kandi ushobora no Eh.
kubyerekana ko wize rwose wivugira ikirundi bisanzwe ndabeshya se
yego Eh, felix we urakoze
Eh, murakoze namwe ye komera umwaka witegure neza
yego namwebwe
Ra- radiyo ijwi ry'amerika tube twumva aka karirimbo
wall. It's a record.
Thank you, my God. Thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, oh man, I thank you today. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. oh. Oh man, I thank you today. Every time I wake up in the morning, another day, another blessing. When I lose my job, I never worry. Because I know your plans are better. When the land don't come and knock on my door. And I know today I got no money. And I cannot afford food for my kids. I know tomorrow will be better. I thank you, God. oh. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. oh. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God. Thank you today. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh, my God. Oh, oh man, I thank you today. When I pass exam, I give you glory. Yeah, yeah, yeah, yeah. When I fail, I give you glory. Cause I know you give me bread and butter. You take me places, you never tire. God, your blessings follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford food for my kids, I know tomorrow will be better.
tom Close na the ben bati mana turagushimira ibyiza imigisha uhora uduha buri munsi niyo ndirimbo rero turimo twumva tube duhamagaye moyize moyize we moyize moyize uri he kandi ijwi ryanjye ndaryumva mu iradiyo ariko sinzi ibyo ahugiyemo No- no, ubwo ngubwo rero muyize nimba utabonetse reka twihere mikoro abandi twihamagarire diyodone diyodone
ibi igenda yego cyane urakomeye
Eh, ndashima n'amahoro ye umwaka mushya muhire aro yego umwaka mwiza
aro ndakumva
yego Radi- cyane ye umwaka mwiza
batwese tumasa miliyoni nuko noneho rero abawe se nabo ntubatekereza se
yego cyane ndi- ndifuza kubasuhuza yego rwose umwanya ni uwawe
ariko mbere na mbere twarenze twifurize umwa- umwaka mwiza ijwi rya amerika no- no- n'ababeshamakuru banyu ku- bayo ku- kuri mudukorera turashima cyane yego rwose natwe turabakunda murabizi
yego cyane Eh, reka re- reka rero mbere mahama yego
nifuriza umwaka mwiza Le- Le- leonari nsaba imana bita mama mugisha mbone mbone n'abana tuvukana bari mahama nyene Eh,
n'uwayo alegisi kabahizi erika yego bose nifuriza umwaka mwiza Mm.
noneho nsubiri bujumbura mbone butoyi mbone niyasoba claudine nge ni muyinga mbonereho n'idasi na na- na habyarimana karaveri bose nifuriza umwaka mwiza ye
kandi turabatimira cyane ku ijwi rya amerika ibyo- ibyo mukorana n'ibikorwa byiza ye na turabakunda rwose maze rero diyodone umwaka uzakubere mwiza
yego murakoze kandi amasamiri ibiganiro byawe ukoresha biratunezera cyane ye ndagu- ndagushimiye pe
yego bintera intege byawe- yego cyane mugire mugire umwaka mwiza ku ijwi rya amerika ye twese
Eh, murakoze cyane ijwi rya amerika moyize yagarutse moyize we
Ndana amahoro cyane wari wasamariye mu biki
ndanasomaye gatoya ariko sinzi ibyo byabayeho ngo sinjya iwanyu byajya hacitse gatoya kandi radiyo yawe ya- yagaru- yangaruriraga amajwi yanjye
amahoro hiyo ariko muri ijwi rya amerika ye ni amahoro nawe uri amahoro natwe ni amahoro cyane turasema ntabwo twidora ngaha muri south africa umwaka rero witeguye gute
umwaka nyine tuyiteguranye kuhimbaza n'abagenzi bandi n'abarundi tubana ngaha mu gihugu cya south africa Ah, aho twitegura kugira n'agafete dukorane twishime ko umwaka urangiye tukiri bazima yego
yego cyane Mm. babwire rero nyine akakuri ku mutima rwose akanyamuneza ufite ku mutima na cyane cyane nka jenisi akanyamuneza cyane ko ngiye kurangiza umwaka ngize mu mwuga nibwo nyine byaba umwaka wari waraye mu bibazo ibibazo byinshi ku bantu nka- nka jewe nyine ariko nkandashima cyane nkaba nanjye ndabipfurije kuza urambamo n'abagenzi banjye bose ye
Mm.
moyize we komera urakoze yego nanjye ndabibipfurije umwaka mushasha mwiza mube mwiza w'amahoro ngaho muri radiyo iwanyu yego ibikorwa byiza cyane rwose muri rya amerika yego rwose reka ndabifuza n'abarundi bose abarundi ba- ndabifuza kuraramirwa no kugira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu cy'amavukiro Mm.
yego na cyane cyane n'igihugu cy'abanyarwanda kuko bose tumvana ururimi nabo nyine Yego.
ndabifurije amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Eh.
Yego.
yego urakoze rwose komera nanjye murakoze cyane turi kumwe kandi na pascal pascal we urakomeye
yego nakomeye umwaka mushya muhire
reba twese ngaho kuri radiyo ijwi ry'amerika ye bwira rero n'abawe bose
Yego, ndagomba kubipfuriza umwaka mushasha umudamu wanjye nkunda cyane nimbona ko udahasibire ngaho mu biheta Mm.
nkipfuriza umwaka mushasha ababyeyi banyibarutse we ndashohereze na hatimana irene Mhm.
nawe bakabire ngaho mu giheta Mm.
nkongera nkipfuriza umwaka mushasha abo tuvukana bose dusabere rike
Mhm.
kanyamuneza yoyisi nakundo rogeri na jine Mm.
nawe reka ndabifuriza umwaka mushasha mwiza yego
nkongera nkifuriza data kuko nkunda cyane idahayo yego
na mama bukwe eh, nkunda na wenyine yibere ngaho nyine ku musambu Mm.
yego nda- nda- nka ndabifuriza umwaka mushasha mwiza yego rwose komera komera Eh, aho Eh, pascal nawe kandi uza kubera mwiza
rero eh, rero ubundi turashima kubona imana tugejeje aya masaha tukiri bazima ye komera Eh, sawa sawa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda na michel arategereje michel we
yego turi kumwe turi kumwe mwana umwaka mwiza
umwaka mwiza witwa tomu kamirindi yego
niko witwa tomu nibyo
kabisa rwose reka rero mubwire eh
bifurije umwaka mushya muhire twese rwose tunguranye umwaka Yego.
kuri voice of america yego
nta kintu utakoze buri rwose ndakubwiye ngo na bagenzi bawe wewe wenyine ntabwo ariko na bagenzi bawe Eh.
uyu mwaka muzawurye ntuzaboge tugiye gutangira twese rwose nawe michel n'abawe muzawurye ntuzabarye
kabisa noneho rero yego
ubu ngubu nitwa muri misheli Mm.
ubu tuvugana ni njyenyine navukaye n'abantu icyenda eh
ariko nsigaye njyenyine abandi imana yarabahamagaye
rwose imana yabahamagaye bishwe n'urupfu nta kindi kintu kibishe ndagenda asigaye njyenyine Ah.
none ndavuga ngo iyo amaze umwaka mba nishimye mvuga nti "Oye, nongeyeho undi mwaka we ntabwo nkumva ndishimye Ah,
ubwo rero ni ukuvuga ngo ndabyishimiye cyane ko uyu mwaka murangije Aha.
tom aha wamurangije Mm.
hanyuma ndabyishimiye ariko noneho ntabwo njyewe navuga ngo kanaka na kanaka mbifuje mfite abantu benshi cyane benshi benshi benshi bose bose bose mbifuje umwaka mushya muzima ariko noneho u- u- umuntu witwa adeli musana atorera mu mu majyaruguru mu karere ka musanze eh nifuza umwaka mushya mu- n'umwana witwa bambewa elizabeth eh, eh, ni umurinzi yari aguye mu karere ka musanze niwe nifuza umwaka mushya muhire hanyuma na za nshuti zanjye zose zose ariko kandi Yego.
bagenzi bawe Yego.
umuntu witwa oswakini uramuzi inde
oswakini oswari di museyenzi ntabwo umuzi?
Eh, ine- ako kabyiniriro ntabwo nari nkazi wari uvuze yego ni inshuti yanjye Yitwa- tu- tumwita oswakini ntabwo nari mbizi
Ura- uramuzi ni inshuti yanjye
kabisa rwose mwifuza umwaka mushya mwari niba nyumva U- umusaza witwa rameshi mbuzi uramuzi yego
nifuza umwaka mushya mwiza n'abantu bose bo kuri city radio mwese mwese tumane umwaka mbifurije umwaka mushya muhire muzawurye ntuzabare reka njya gufata umwanya w'abandi tom Yego.
uyu mwaka ijwi rya amerika uyu mwaka muzawurye ntuzabage tuzongere dutangirane tuzagendane Yego.
murakoze cyane mugire umugoroba mwiza kandi umwaka muzawurye ntamuke kandi yewe Louis Michel urakoze cyane rwose nawe uzawurye ntuzakurye komera komera
yewe nshuti ye muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda na christophe turi kumwe christophe we
alo alo umwaka mushya muhire
yego wa twese wa twese tomasi kamirindi urakomeye se
yego turi aho turakomeye ntukorera umwanya n'uwawe
yego ntangure mbone ababyeyi banjye n'abavukanyi banjye turi kumwe hano Mm,
n'abantu bose twiganye kuri kaminuza y'u Burundi nkabona ronge irizigwa
yego An- andre bizimana bose bose ba karaveri bose bose bose abantu bose banzi abagenzi Mhm, abantu bose twabanye n'abantu bose dukorana ubu mhm.
hanyuma n'aba- n'abansi bose sindabibagiye nabo nyine n'ahari bakeya nabo nyine ni- niteze yuko uno mwaka bazogaruka tuga- tugasubiza hamwe nuko nuko rwose kandi imana Ego, ibyumva mukomere izabibaye namwe- mukomere namwe aho ku gihugu amerika turabakunda cyane ye natwe turabakunda pe urakoze cyane
sawa sawa no murakoze ijwi ry'amerika twumva akazi ki
We are the winning team. My baby city. Everything I do, I do it for you. My puchu puchu bay, I know. Everything you do, you do it for me. Macho wanyu jeje. Bonmuji kore. You got my attention. Cause of your affection. Sina shidikanya. Bibaye ngombwa ko nkwitangira. Turi keep it in the bed. We are the winning team. Turi keep it in the bed. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Twahereye kuri zeru. Gutsinda tubigira intero. None turi unshakable, untouchable, unbreakable, unbeatable. Sintinya abaduca intege, kuko iyo ngura insubizamo intege. You got my attention, 'cause of your affection. Sinashidikanya, bibaye ngombwa ko nkwitangira. Turi keep it in the bed. We are the winning team. Turi keep it in the bed. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Sisi ni washindi be. We are the winning team. Niba ufite uwukunda, mufate mwibyinire. Tuve left.
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda butera knowless ati we are winning team ati wowe nanjye turi ikipe itsinda gusa urukundo rurakarama dukomeze na munyeshyaka clovis nawe arategereje ntajye kure tubanzirize kuri munyeshyaka munyeshyaka we
karame karame umwaka mushya muhire
kuri twese murakoze cyane uratangaza iki rero ku bawe
Ehe, ku bwanjye ni amahoro cyane uyu mwaka ndawishimira yego wagenze neza muri rusange njye ndabona nta bibazo nahuye nabyo icyo nakwishimira nabonye ni umugore n'umwana birampagije n'ibindi Eh.
bizaza Eh.
ibindi bizaza se bizizana
Ah, njye nzabishaka kandi mfatanije n'imana nk'uko nayo ngifite ubugingo yampaye ubugingo eee
nzafatanya nayo na nyine bize Mm.
nuko by'umwihariko se nta muntu ufite ku mutima ngo umuvuge ko umwifurije umwaka mwiza
Eh, ndifuriza umwaka mwiza mushya mukuru wanjye witwa mariko na mushiki wanjye witwa shatari batuye hariya i nyanza n'abavandimwe banjye bose muri rusange n'abaturanyi dutuye hano mu murenge wa ruramba mu karere ka nyaruguru murakoze namwe umwaka mushya umwaka mushya muhire munyeshyaka we komera
yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda clovis nawe ndibwira ko utarambiwe ukiri- u- tukiri kumwe nuko clovis urakomeye
yego ndakomeye umwaka mushya muhire
tuwusangire tumaze kamirindi ndagutege Asha, ndagukunda cyane nama nagutegereje cyane nuko nanjye ndagukunda na- na- namwe mwese mu ijwi- ku ijwi rya amerika ndabakunda ba inshuti zacu rwose mumpara ku mutima ye nuko rero none sawa ku ijwi rya amerika Yego.
none sawa ku ijwi rya amerika mumeze neza tumeze neza nawe ndumva rwose ufite isheja ndumva umeze neza
Asha, meze neza mperereye i bujumbura yego
Eh, hama ibindi navyo umwaka mushasha nyene turiko tu twarawishimiye ariko nu- naho utaratangura gusa turakenye urabona igihugu cacu ibintu biherutsemo turakenye
erega burya ikibi kisimburwa n'icyiza
yego uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rero kuki se utababera mwiza rwose mukanezerwa niko bizagenda
Dasha, twovyishimira kabisa kandi ndazi n'imana izobikora izobikora kuko ntiyibagiye igihugu cacu c'uburundi yego ese uri mu muhanda
burya mm, ndahanu nyene kwibarabara nk'uko nyene eh, ahantu kwibarabara nk'uko nyene gusa haguma hasha i- ibintu vy'imodoka nyene ubwa nico gituma uriko uravyumva ye nuko rero bwira bene wanyu ibyifuzo byiza
mbu ndatahije ndatahije umudamu wanje ari karuzi kaba yitwa hacimana janine n'abana banje ubwo bazagira umwaka mushasha gusa sinzosimba kubaraba kubera uburyo bw'uko umuntu aba asise yego hama nawe kuje rya amerika mukomere cane turabakurikirana cane ijana ku ijana ye clovis turabakunda natwe urakoze cyane
yego tomasi kambirindi imana ibandanye ikongera imigisha twese rwose n'abawe
yego muragize neza cane komera komera
ramba ramba ijwi rya amerika turi kumwe kandi na steven steven we steven uratangaza iki
Halo?
steven ndakumva
Eh, ni amahoro ku ijwi rya Amerika.
ni amahoro rwose amakuru yawe
Neza tugashima Uwiteka.
ndumva uri kumwe n'urwaruka
Eh, ni ku ibarabara n'urwaruka tubana nyine ngaha nyine abavanye.
Eh,
Mm.
nuko steven we bifuriza rero umwaka mwiza
Ego bakwifuriza umwaka mwiza ku bantu bose banje ku izina rya Steven. Eh, Umwaka mwiza ku bavyeyi banje bari- bari mu mu mabanda ku Mugina. Nifuriza umwaka mwiza n'umugenzi nkunda cyane Jean Paul ahari ngaho i Kampala muri Uganda. nkongera nkifuriza umwaka mushasha mwiza augustin ari ngaho kuri katre nkifuriza umwaka mwiza na gerard ari ngaha kuri nefu mu bwiza nimero taranti katre abo bose nkabifuriza umwaka mushasha mwiza uzubabiri w'amata n'ubuki Eh, nkabifuriza akaririmbo yego
kamara kiko kwa roza muhando niyo byashoboka kabonetse ya rose muhando
Eh, yewe sinzi nimba nose ubu ngubu yahita ayibona kubera ko ari no guhamagara abantu a- a- ashyiramo indirimbo ahamagara abantu nanjye ampa mikoro sinzi ko ayibona nose hari iyo ubona ya rose muhando yewe ashobora kuba ayifite reka ayikumvishe
ego mugize cye neza cyane kabanezere n'abo turirimbana muri korale nkuru yo ngaho ku rusengero rwa pantekote ngaho mu misongati ipfuriza n'umwaka mushasha mwiza na pasiteri wanjye eliyakimu ngaho kubwiza no mu misongati kumugina imana imuhezagire mubwira neza cyane yewe urakoze steve umwaka mushya muhire
ego namwe uzoba amasaha bakaba ku ijwi rya amerika ye nguyu rero rose muhando wifuzaga
Ooh la la, ooh la la, ooh la la.
hareruya rose muhando steven rero yari yamwifuje nizeye ko anezerewe nabe ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uru rubuga ni urwanyu kugira ngo mwifurize abanyu ibyiza mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iyi muri isanga ni iyanyu turi kumwe na nsengiyumva nsengiyumva we urakomeye
ni intore n'intore kamirinda makuru ni meza rwose nawe se
ni intore kabisa turaho turashima uhoraho umwaka rero urawitegura gute
oya nyine n'ubisanzwe ko dukomeye dushima imana turiteze ko utangura nyine tukitega ko imana izawuduhamwe imigisha myinshi
nuko rero bandanya wifuriza abawe umwaka mwiza
mwigome murakoze cyane uwa mbere nteraho ndifurije umwaka mushasha umukenyezi twubakanye hano hanyuma kumwe uwa kabiri ndifuriza umwaka mushasha umugenzi wanjye bita merikiyade ntirampe bari ngaho mu kizuka aho yatembereye uwitwa faustin hanyuma nabo aho bari nyine baryohe rwanda bifuriza umwaka mushasha mwiza aho mu kizuka hanyuma ndifuriza umwaka mushasha mwiza umubyeyi wanjye hakabimana veronica na bashiki banjye bose uko bangana hanyuma nkifuriza umwaka mushasha mwiza abayoboke b'idini rya revival pentecost hano muri australia hanyuma nkifuriza umwaka mushasha mwiza abagenzi n'inshuti bose twiganye mu myaka yahera mu za tanzania n'ahandi abashobora kunyibuka ndabifuriza umwaka mushasha mwiza abatanyibuka nabo nta kundi ni uko kuko imyaka yabaye igenda iba myinshi twaratanye hama namwe nyine abamenyeshamakuru b'ijwi ry'amerika nkabifuriza umwaka mushasha mwiza twese rwose uzatubere uw'amata n'ubuki yego yego n'abawe bose umwaka uzababere mwiza nuko murakoze cyane mugire ibintu byiza aho ku ijwi ry'amerika yego nizeye ko izina ryawe rijyana n'ibyo ukora usenga koko ikumva nuko niko bimeze nuko nsengeye ukomera ye bayi bayi ijwi ry'amerika na shyaka turi kumwe shyaka we
karabe karabe ka mirindi uragahorana ishyaka rwose
urakoze cyane uratangaza iki
ndashaka kwifuriza umwaka mushya abavandimwe banjye komeza rwose umwanya ni uwawe
ndifuriza umwaka mushya papa na mama yego
n'abavandimwe banjye tuzindimwe bose n'umudamu wanjye n'umwana wanjye n'umuryango we wose n'abaturanyi ndumva ari ibyo murakoze ye komera komera shyaka
yego turabakunda cyane ijwi rya amerika mugira ibihe byiza yego twese namwe rwose imana ibahora imbere
yego murakoze radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ive nawe turi kumwe ive we umwaka mushya muhire ye uratangaza iki rero
ngenda amahoro kabisa yego
ndi umwe mu barundi bahungiye muri kenya uva mu kirundo nanjye nyine ndi muri kenya kabisa ndahemba ubuzima buke buke nyine ndashima imana kabisa umwaka ugiye kurangira neza kuko ubu maze kubona nanjye icyo kubona ndiga nkagerageza gushakisha nyine imibereho buke buke ariko nkakomeza nkiga
ukiga ugatsinda kandi
nkatsinda cyane rwose ukomere rwose ukomeze utsinde none se nta bantu se ku giti cyabo wavuga uti mbifurije umwaka mwiza
benshi cyane
ye komeza
ndifuriza umwaka mwiza cyane um, abo inshuti zanjye ziri mu rwanda anti wanjye uri mu kisigare wahoze i muhanga ako wanjye utuye mu kirundo yego
eh, na kuze wanjye utuye mu Mirindi. Ijuru baragaraga bati,
ariko rero umurongo wawe ntabwo umeze neza
umeze neza cyane ni ikibazo kihe ye komeza
Eh, nka- nkitura n'inshuti n'abagenzi twiganye cyane twabanye ahantu bita mu kirundo harimo bita rivuzimana prosper yego
eh, batangira ntandariye yego
ango wanjye witwa nyabenda filiberi Mm.
Eh, n'abandi bana benshi cyane nyine twaturanye cyane ku ishuri bita wa muheto wiri Mm.
eh, muheto kristo yego
mukanyonga rurem yego
n'abandi benshi cyane cyane ati ndabasubiza cyane ye ive we komera
yego kabisa ye uzakomeze utsinde rero
Eh, imeze neza cyane kabisa kabisa ye umwaka mwiza
ndamurezi cyane ubwo ubutumwa bwanjye nibaze ko bushyika yego rwose
Eh, mugire umunsi mwiza n'umwaka mushya mwiza twese nk'abitsamuye pe
Eh, kabisa kabisa radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na jules jules
karame karame ka mirindi umwaka mwiza
ukuri twebwe muvandi yego uratangaza iki rero
turashima imana yadushoboje uyu mwaka ukaba ushoje amahoro Mhm.
tukaba tugiye gutangira undi turakomeza gushima imana pe Mm.
Eh, kandi mbere na mbere umwaka mushya kuri wowe n'abagenzi bawe muba mwaduhaye uyu mwanya turabashima cyane natwe turabashima rwose turabakunda
yego muzagira umwaka mushya muhire muzabona ibyo mwifuza byose ye nawe kandi n'abawe
yego yego murakoze kandi tu- rwose turashima uyu mwanya muba mwatugeneye n'abakunzi banyu mukatuzirikana nuko rero n'abawe ab'umwihariko wumva bakurika umutima bavuge ubifuriza umwaka Yego, mwiza yego murakoze ndashi- nda- mbere na mbere ndifuriza umwaka mushya umuryango wanjye Mm.
n'abanyarwanda bose muri rusange inshuti zanjye by'umwihariko ni nyinshi zose nazivuga ariko ubwo nyine ababashije kunyumva bose ndabifuriza umwaka mushya muhire ye komera komera
yego yego kwa mirindi ye jules imana iguha umugisha
yego namwe namwe murakoze cyane ye ijwi ry'amerika murisanga uyu munsi mwifuriza abanyu umwaka mwiza turi kumwe na emmanuel emmanuel we
karame karame ka mirindi umwaka mwiza rwose twese hamwe n'abanyamakuru bose b'ijwi ry'amerika ye urakarama komeza rero
yego nanjye ndashaka kujya banifuriza umwaka mushya muhire bari kunyumva ye umwanya ni uwawe pe
cyane cyane abakunzi b'ijwi ry'amerika bose
yego
Eh, abandi harimo umuhoza dada uri mu gihugu cy'ububirigi naziza uri mu bushinwa abo ni abanyeshuri bari kwigayo yego
nifuriza umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri mu karere ka kamonyi yego bo mu mujyi wa kigali bose ntabwo navuga amazina hari abo nasimbuka wenda bakababara Eh, namwe mwese rwose emmanuel urakarama rwose natwe tukwifurije umwaka mwiza n'abantu bawe bose nta n'umwe usagutse
nta n'umwe usagutse rwose ye urakoze
cyane cyane namwe kamirindi komera komera yego yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
Yeah. kwamba ujisikii na mimi tena, napo nimekuwa ngumu kunitokeza, naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanzi, nitachimba na sululu kwa ardhi nikitafuta penzi lako, ni heri lipigwe fimbo kwa mwili sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto, maumivu ya penzi mtu ajikuni wala ajikandi na maji na kuna upasuaji wa miguu. Kama kuna kosa mmewaifanya, kama kuna jinsi tunaweza leta, na kama kuna kitendo ningeweza tenda nikafanya nikatenda nikafanya nikatenda nikafanya nasema nikatenda nikafanya nikatenda
Kweli hukumbuki uliyoyafanya, ni kweli unakumbuka tulipotoka.
kidumu ati nitafanya radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na faustin faustin we
ndabumva umwaka mwiza
yego namwe namwe umwaka mwiza wifurize rero n'abawe bose
yego murakoze nange nitwa faustin bitura ndi mu karere ka kayonza Mhm.
mu rwanda yego
mbifuriza umwaka mwiza barumuna banjye barimo forodisi ndayisaba Mhm.
niryabazenisite Mhm.
iragere nesiti yego
umugisha eugene Mhm.
n'ababyeyi banjye bose batuye mu karere ka kayonza nuko nuko rwose
nawe na- namwe umwaka mwiza kandi twese twese uzatubere mwiza n'abawe turabakunda pe
nawe murakoze cyane ye komera faustin
yego yego
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika
nawe murakoze
Ukihesabu ni mara ngapi umenisamehe? Ni kama kuhesabu ni mara ngapi mtoto karibu nepi. Usichoke, usiondoke, usilie, niko hapa kukulinda. Kama kuna kosa nimewaifanya, kama kuna jinsi tunaweza leta kama kuna kitendo ningeweza tenda, nitafanya, nitatenda, nitadududududu, nitafanya, nitafanya, nitatenda, nitadu, I swear, nitafanya.
ijwi ry'amerika murisanga turi kumwe na oscar oscar we umwaka mwiza
kuri twese twese nuko n'abawe rero babwire
ubwa mbere ndabifurije na mwebwe umwaka mushyashya bamenyeshamakuru bose bo ku ijwi rya amerika turagushimiye rwose nawe uzakubera uw'amata n'ubuki
yego cyane murakoze Mm, ama ndahereye ku muryango wanjye umwana wanjye n'umugore yego
ndashyize ko n'ababyeyi umuryango wose y'ubukagera haba ku ruhande mu budame wanjye cyangwa n'abi wanjye bwite yego
ndashyize n'abarundi bose muri rusange cyane cyane ababa mu cyitoke cya rugombo n'abayi Mhm.
muri kenyera santire kenyera mu kivuruga yego
ndahafite inshuti nyinshi sinoshoka mvuga amazina ariko ba papa ba mama abavukanyire n'abacu kuri ba papa mm, no kuri ba mama Eh,
ndabifurije umwaka mushasha ngo udubabere umwaka w'amata n'ubuki uravuze ngo aho ngaho mufite ahantu hitwa kivuruga
yego
uzi ko no mu rwanda mu ntara y'u- y'amajyaruguru hari ahantu hitwa gutyo kivuruga
nibaza ko ari byiza cyane kuko u rwanda n'uburundi turabaturanyi n'ababanyi mu ijambo ry'ikirundi kandi kenshi nza numva hari na byinshi duhurirako nuko rero abe- abo bene wanyu b'ikivuruga n'abanyarwanda bo mu kivuruga mwese umwaka mushya muhire ndabifurije umwaka mushasha umwaka mwiza kabisa uzabere uw'imigisha yego nawe rwose urakarama
turakarama nawe kabisa turambane ye komera osika
komera cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na bigirimana bigirimana we
karame karame umwaka mwiza
eee wa twese tuwusangire nuko uratangaza iki rero
Ah, umwaka mushasha wowe kamirindi kubera ndagukunda nanjye ndagukunda na- n'abandi bose inshuti zacu Rero, hano ku ijwi ry'amerika rwose umwaka mushasha ndabakunda na- na oriyana na oriyana cyangwa ishaka ubwo barimo kukumva Eh.
eee ndamusuhuje
yego bandanya rero n'abandi bose abo wifuza
eee reka rero izi burundi ahantu bita mu kayanza yego
ndabona umu- umugore wanjye yitwa reya n'umwana wanjye yitwa kanezari yese yego
ncange ndi bubanza ndahaboneye umubyeyi nyina mbyara yitwa roniya nyabenda Mm, n'abo tuvukana bose bari bubanza
yego nkaca mbona na mukuru wanjye yitwa ndiwumwambere kimanza aba mu kayanza Mhm.
n'abana biwe n'umudamu we bose nkaba ndabifuriza umwaka mushasha muhire yego
ntaca ngaruka ino mu rwanda nkabona abagenzi banjye harimo ndiwayo Mhm.
akaba na david yego
nkabona n'umukobwa yitwa reya Mhm.
nkabona na sosiyana Mhm.
nkabona solange abo bose nkaba ndifuza umwaka mushasha ye
komera urakoze kumpa umwanya bigirima nawe urakoze cyane
yego namwe komera komera
turambane ye umwaka uzababere mwiza rwose yego wa twese ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umwanya ni uwanyu mwifuriza abanyu umwaka mwiza turi kumwe na ernest ernest we
ok umwaka mwiza
wa twese inshuti yanjye urakomeye
Ah, ndakomeye cyane kweli kweli nuko rero ifuriza abawe umwaka mwiza
oh mpereye kuri wewe umwaka mwiza ngaho kuri radiyo twese rwose Nkunda cyane.
tuzawurye ntuzaturye bapfa ok nkabifuriza inshuti zanjye wabanya muri tanzania ni benshi sinabadodora sinzi niyo bageze bamwe ehe
nibagera batoyi banjye gisave ridasi ah, umwana mwiza cyane yibereye ngaho muri zambiya ehe
Ah, umwaka kubera wagenze neza nkaba ndamwifurije n'ubundi ku- kuba mwiza nk'uyu yego
Ah, akaba n'inshuti yanjye nkunda yize nkengutse yize ari ngaho muri canada Mhm.
Ah, nkaba hariho n'abandi nkaba osine ah, abana beza cyane nkunda Ah, imana ibahebeze cyane ye
sawa nibagiwe n'inshuti yanjye ya miss piyeri ah, alexi yibereye ngaho muri zambiya aha
Sawa, imana ikomeze kubazigama kweli ye ernest we komera komera
sawa sawa mwize neza namwe imana izawubahemo uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani izawubahemo amahirwe
ok ye komera komera
sawa sawa ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ushahidi niliyouona msamaha mara ngapi umeshaombana bado je ni makosa mangapi niliyoyafumbia macho mpaka leo nahisi kufika kikomo maumivu yanazidi ndani ya moyo
ni mara ngapi mtoto karibu nepi usichoke usiondoke usilie niko hapa kukulinda kama kuna kosa nimewaifanya kama kuna kitu tunaweza leta kama kuna kitendo ligeweza tenda nitafanya
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga ni umwanya uyu munsi ndetse no mu minsi iri imbere muzagira umwanya uhagije wo ku- kwifuriza banyu umwaka mushya muhire ndetse mu kanya na none na saa kumi n'ebyiri yego turabaha amakuru nk'uko bisanzwe ariko muragira n'umwanya wo kubwira banyu ibyiza mubifuriza mu mwaka uza ntitubaburira iminota cumi n'itanu rwose turayibashakira mu makuru rero ya saa kumi n'ebyiri turi kumwe na francoise francoise we
wi ndabumva umwaka mwiza
ntiwusangire nuko wifurize n'abawe rero
murakoze cyane kabisa ndanezerewe cyane kumva sho- shoboye kuvugira ku ijwi rya amerika yego
nagomba mpere kuri mwebwe nyine mu mpaye akanya ko gutasha abanje nuko rwose natwe turagushimiye cyane
sawa sawa yee hama reka nce ntaja ababyeyi banjye bari tanzania mu buhungiro mu nkambi y'induta aha
hama nce ntasha n'aba- n'abo tuvukana bari mu- bazazanjye babiri bari mu nkambi y'umutenderi muri tanzania ndatasha abasigaye i burundi abo tuvukana abagenzi
yego n'abo turi kumwe mu buhungiro mu nkambi y'imahama mu rwanda aha
umuryango wanjye umugabo n'umwana mhm.
baramwanje bari mu burundi mu kirundo Mhm.
n'inshuti zose zinzi ku ku izina rya nzeyimana francoise abo twiganye mu cankuzo abo twabanye i karusi yego
yego sinabo bamara kuko ni benshi hari n'abo ntacibuka ariko abanzi bose ndabatahije baze bagire umwaka mwiza umwana wawe afite imyaka ingahe francois
afise imyaka ibiri n'igice eh uwo nguwo arumva rero umubwire ngo tomasi akwifurije umwaka mwiza cyane
sawa sawa reka ndamubwira ubu ngubu arasinziriye ye nakanguka umunsuhuriza
sawa murakoze cyane tomasi mwese rero umuryango wanyu umuryango wanyu umwaka uzababere mwiza kandi tubifurije yuko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani warangira mwavuye no mu buhungiro
yo murakoze cyane izo natwe nizo twari twifuza ye imana izabibafashamo rwose
sawa sawa no kubisengera kumbura izobikora ye umwaka mwiza rero n'abawe
yego murakoze cyane ye komera komera
sawa sawa murakoze cyane muheza gigo twese
sawa ijwi ry'amerika akazi ke
Monster Records. I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no temeré, yo nada, nada. Sagerage zangu hivyo mfite nunyemerera nzagukunda pe Be my lover, be my honey, be my everything. Nuhakane, dore iyo nkozeho, nyashira numva, ubona mu nzozi, mpa akaboko. Oh baby you got it, oh baby you got it, oh baby you got it, you got it. Baby, baby, nuga ninyenda hari na misi yaba ibibi nyamna hari nukuri nukuri ntacyo nakwima keretse keretse ntagifite be mbikuyaga umutima nagutuma nijima niyo mpamvu izatuma nzahora muzirikana niyo najya farawe farawe ntagomba kwibagirwa bagirwa Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it. You got it. Ahuba nzaba nzaba nzaba nzaba nzakira nzakira nzakira nzakira cyose uzanshakira uzambona igihe uzaba uri mu byago nzatabara You know I am your fan I am your fan You know I can bebi yugari niyo niyo ndirimbo twumvaga muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga mubwire abanyu ibyiza mubifuriza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mwese mwese inshuti zacu uzababere uw'amata n'ubuki turi kumwe na Gratien Gratien we
ndabumva umwaka mwiza
eee tuwusangire twese nuko rero bandanya ubibwira n'abawe
eee njye ahanini nagomba kwifuriza umwaka mushasha Halo?
ndagukurikira komeza
nagomba kwifuriza a- a- ubwa mbere umwaka mushasha mwene wacu yitwa sabushimike natanayeli aba mu gasura ivumbi n'uyundi mukuru wanje nyene w'umusirikare bita gwaje bucura juvenal ari muri somaliya n'uyundi mwarimu yigisha inyagatovu bita nitse uburundi oswald batazira wabavye Eh, n'uyundi mugabo aba idwinyana bita batazira sakagabo nkipuriza umwaka mwiza wa denire biswiti umwarimu yigisha mu mayingotsi bita ntiyandekura jean paul Eh, nkipuriza umwaka mushasha n'uyundi mwarimu bita safari zahake abimuramba yigisha inyagatovu eee
n'abanyeshuri bose nigisha ku ishuri rya fundamentale ry'inyagatovu ndabipfuriza umwaka mushasha yego
n'abandi barimu bose bigisha ku ishuri ry'inyagatovu n'abantu b'imuramba bose ndabipfuriza umwaka mushasha wa demire disiwiti uzabera uw'amata n'ubuki wabivuze mu kinyarwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na- nako mu kirundi aho kubivuga mu gifaransa
ikinyarwanda nacyo nzi ngo kiragoye kiragoye nari nteshagujwe ndashaka kuvuga ngo bivuge mu kirundi aho kubivuga mu gifaransa
Eh, bose ndabipfuriza umwaka mushasha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani nuko nuko rwose gracia hanyuma hari ahantu habiri uvuze aho ngaho mu burundi ivumbi ni muramba no mu rwanda harahari ivumbi ni hariya i butare mu ntara y'amajyepfo mu rwanda ni muramba ni mu ntara y'amajyaruguru mu rwanda naho biratangaje biratangaje ko abarundi n'abanyarwanda bafite batuye ahantu hitiranwa cyane nka oscar yatubwiye mu kivuruga none nawe tubwiye vumbi na muramba nuko mwese rero umwaka uzababere mushya muhire
yego nizere ko utubera musha ye ab'ivumbi Nayo imuramba rwose umwaka uzababere mwiza komeza gracia yego wi bandanya
Eh, nagoma ndabipfurize namwe ku radiyo ijwi rya amerika umwaka nyene uzobabere mwiza ye komera komera urakoze cyane
ariko hariho uwundi twari kumwe sinzi ngo yashaka bo nawe yo kwipfuriza umwaka mushasha sinzi ko muhe mu- telefone mu- rwose muhe telefone afite umunota umwe hano imbere yego Halo?
yego witwa nde Eh, na- ni iz'uburundi otwarde oswald
Eh, batazira babazi ye
ni umwigisha nanjye nigisha kuri ekofonya gatovu mu burundi nyine yego
aba nifuza yuko no kwifuza umwaka mush- mushasha wa ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Mm,
abagenzi banje bose twigisha ku ishuri rimwe yego
umuryango wanje wose uri mu komini marangara Mhm,
n'umwigisha yitwa banayera leonidas yego
n'umu- nandiko magenge salvatore yego
eh, n'abana banje bose bari bujumbura nuko nuko oswald urakoze nawe rero n'abana bawe n'abawe bose umwaka uzababere mwiza
Eh, meze neza ye inshuti mwese uko mungana rwose tubikuye ku mutima turabashimiye tuzahora tubashimira kubera ko mwatubereye inshuti zidatenguha natwe ntituzabatenguha umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uzakomeze utubere mwiza twese tugumane tuganire twungurane inama nongere kandi nshimire nanone bikomeye abaduhaye umwanya mwese twatumiye mu biganiro murisanga mwatubereye rwose navuga ngo iki se, imfura mwatubereye inshuti mwatubereye abarimu mwatubereye abahanuzi mwatubereye byose murakarama mu kanya saa kumi n'ebyiri nabwo muragira nk'iminota icumi cumi n'itanu yo gukomeza kwifuriza abanyu umwaka mushya muhire ariko kandi mu kanya gato cyane mu masegonda mato make ni udukuru tugufiya nk'iminota itanu murakarama imana ikomeze ibaho umugisha
radiyo ijwi ry'amerika